Isaan wayyeedha. Malli uduunee kan irratti isa eeggatee irra jirru nuti duriitti hojii isa midhaasni dansaa'edha. Dandeettaa inni nuut kan nuti dhaqaalee ni dansa'a. Mal tokko nam qarqab tokki jira dum namku imali jeema. Taguuji isa midhaase duuduu wot waamee duub karriit kan. Inni nam tokko shilingii alfu shaniit kan. Nam dhibinneen shilingii alfu lamaat kan. Ka dhibinneen shilingii alfu tokkoot kan. Kan wayya jedheen karsuun qomaan dhaqaalee daayideen awxumee daayideen bakka inni hin gajjeebu kan maddi ake namkuma ka shiringii alfu shaniit kanneen dhaqee faayidaa shiringii alfu shanii barbaadannoo jeen ka alfu lamit kan inneen dhaqee beeshaara midhaaseenii faayidaa alfu lama argate ammoo ka shiringii alfu tokkoot kanneen kuun dhaqee laf qotee pesa sun kasitti dhossee cufe lakkise maayu sun geennaan duub namkuun gajjeebi'ee karrit maani taatadhee jarkuun gaafate namkuun ka shiringii alfu shaniit kanneen moo jedheen shiringiin alfu shanii kaati'aat kannet kulootii amminee faayidaa alfu shanii dhibii maddi argadde kuwaayiboo alfu kudhan kulootiif jedheen kan duub namkata kan rakuun woon jedhe
Atiin lilla hojii midhaasiti. Shilingi alfu shanii kan sikken alfu shan dhibeen dhufte hojii collee midhaasiti.
kalameessaa ka alfu lamit kanneen kun nama jedheen alfu lam kan kee kulootii amminee faayidaa alfu lamaa dhibee iddare jedheen kuloo durqabe kan namni moo jedheen
Atinneen hojii collee midhaasiti. Shilingi alfu lama kan sikken ka alfu lama dhibiitti darte.
namkuun ka sadeessaa kun moo jedheen oo ati lilla nam nyaanyuraa hin beekaa jedheen duub ani sosodaadde dhaqee kartuun fuudhe laf kasi dhossee jedheen shilingi ka- ka- ka alfu tokko kulooti hoo jedheen nan laf kasi dhossee takka hojii midhaasine hoo jedheen kan namni moo jedhe
Ah, Ati nam hamaa maanaat ammallee yala hojii hamtuu midhaasite. Karsuun maaf beenki kees keettee faayidaa dhibii irra hin barbaadini qottee laf kees keette. Karsuun hangafaant kenna nam duraa kuunii kenna.
hiriyaage dandeetta atin waan isit kan maani midhaafannoo irra jirta dirbu qomatti midhaafet muu hin dhoffetta atin dirbu dandeettaa san naftu teesin tumeet muu nama dhibinneen hin geettaan wo dandeetta waan isit kan atin qomaan hin dhaqaaletiniin waan isirra fuudha akkum namkuun kan shilingi alfu tokko kun itkan inni inni fudhe dhaqee laf kaayee abbaan dhufeera fudhate piikcha kudhanii sadii ilaala nam tokko makka oolani innin hariyaa isaati duub barsiis isaa birri bukuu akkasitti barreesse barsiis kun arratan kitaaba waaqa kas jira makkoon kun oduu nam yohaana battizaatiya kan dubbete innin nabi muhiimu katagzaylati kan duub waan hin ergeedhen yohaanaan qofum isa laf oolaa kas taa'e innaman dhufee barsiisa caqase innin akkan waadi dhaaffedha amtan dhufe masayaan namsa tee siriira gargalaa tawaa gammachiisan midhaasaadheen duub akkanaan mesaaya isin wal agarten dadhibiin waadii yohaanaa sun dhugoonfette eege innin galaan joordaan dheqee baptiise
Hee? Baabtisaan maali?
wanan baktiisan abban sun bisaan kas kaayanii lillimsanii duub kasa baasan aksun dhagarsiisa afaan ijeemma waaqata dhugumaati ishee isaan muqurtaa irri duy hin beetti malin duy innin gorraasuu namse isheeti ite innin duub namse ishiya armaan baase mal ishi namse lakkisaati waaqa kadhette amminen dhiisa kiirte ishiya innin gorraasuu isheetiif namse ishiya gorraan haa hubette yohaana baktiisaati moo jedheen mesaayaan amtan dhufa amminni aar jira jedheen anin bisaaniin iseen babtaasisaa jedheen ammoo innin roho mtakatiifan iseen battiisa jedheen dikkoo innaan dhiisaan bare yohaana baktiisa tan dhufe yohaana ammoo jedheen an baktiisa jedheen maal innin bisaan kasa gadbe innamaan ishaa roho mtakatiifun akka akeeksa baluwa dhiisaat buut dharge kan duub dubbii waaqaa dhageette
Abbaan kun ilmkii ka anjeelan.
asin gaafiyya maangul isaan baktiisatti fedha jetteef gaafetta waan dhaabu isaan mal sun isaa midhaaffete amtan tiyaari innama barsiis isa it dhaabati irjirti agarsiise inni amtan waadii waaqa it dhaabati midhaaffete hiyyoamminen dubbii raagata waaqa midhaassa ge kudhani afurii ilaala maayee isa baktiisen inni waadii it dhaabe in woon jedhe dhaaboon hageettee hayyuut waaqanneen hadiyaattee ufi gaabba ammine dhugoonfadhaa dubbiyan hin jedhe mal tokkisaa xiyyoo hortokko irra jeem dhiirinin fuul beek dharge petroof andiriyaan obbolee lamaan hujii qurxummii guuraa qabdu ishiin muskee raamtanaa qurxummiyan guuren kun bisaan kasa darbette diid buufti isamoo jedheen koya faanan yaadheen ani da qurxummii guurtuu ta dhiira isin tolcha malum kan muskeera ishee ka qurxummiyan guuren dalabbuuftee isa fankaate isaan dhiirkudhee lamaa hirtii tolchaati coqete dhiirtun isaa waliin teette ammine won birri oduu birri isira barette kamoo jedhee a- innin ilmaaqati ammine mukurtaa irri du'a jedheen innin gorraasuu namse baasaa itaa jedheen ammoo maayyee bultoo sadii lubbu kasa ka'a jedheen mara guddaa innin barsiis ishiyaa mudhaat fudhatee akka ishinnen daqdhii barsiiftu harratan isaan innama hirti isa itoo fedha innin nuti namsa teenna gaabbine amminen namsa lakkisaati iskadheen fedha innin won barsiisa kas hin jirre nuti lakkin fedha won yawwa iseen hirti tanti taqoma itaati feetan won iseen ufit midhaafattanii aamittan lakkisaa'edha gammada waaqa lakkisi gammada iseen of gammachiisan lakkisaa'edha kudhan ishan ilaalaa mal tokko nam tokki jira ka dhukkub qubcira qabu mal sun hadhaan dhukkub qubcira fayyiftin jirtu nam dhukkub sun dhukkub lagu kaayanii qofa teessise maana wo laguun kaayin dhukkub sun ka dhibiyaan dha'a nam kun isa dhufee jilbiifete won jedhe
Ah, woo dandeettu woo at feetu an fayyisi isaan rifetee fiduu sifa isa fayyi qulqullaadheen namutti himin jedheen duub obsuun qaalis guddoo dhaqee dagarsiise kan horii gorree eebbifete maana sharee muusaan wayin namaa qulqullaa horii gorree eebbifete sadaqa baafeta nam kun takka dhaqee akka itaane dhaqee nam walba oduuwwan gad baa dhaqee itti isaan won shangeessaa tan guddiyoo hin midhaas maana inni waaqa hiriyoon keen isin qubcir qabdeni
ilaalan hin qabaani Ee, akkasimoo akkan baan. Asin ishee qubciriin won akka dambiyaa hin beedda.
dhuguma ak so'attan
Qubciriin dhukkub naf nyaatu. Dambinnen dhukkub on nyaatu. Waat hadhaa qubciraan dargetin naf kan keessira nyaattee si mijeet. Waatin hadhaa dambiyaa hin dargetin atinen si mijeefti. Lubbuun sun lubbuu nafatimu ammoo gargar qoodamu waaqati. Hariyaa kee lilla won jabduwaati. gargar qoodamu waaqa ammoo hariyaki dirbuu waaqaan wottiin nam dhufti jira dirbuun sunneen ka mal isaa muqurtaa irri du'e gargar jireen waaqaa wottiin dhufe fula baase atin baasii nabsateetii haku baalte kudhan ija ilaala isaan qaar tokko ka kafanau miidhen dhufe innama birriin dhufisa dhageedu birriin dhufanii is caqasan kan warnam tokko waati dheqinniin min sun dubi innamaan lilla dhabbame hin meeqame hatta bara xiqqeeyyo innamaan dhiibame isheenneen hin jiru na birriin didii dibbee didii dhabbee ciisee caqasaati irdhaaben dhiirarfaan tokko jira ka hariyaan isheen tokko kokkotaa'e ishiin nam kan lilla jeeletti duub ishee isaan is fayyisfeeti kan nam kan baattee fuutee achiin dhufte ammoo fulaa ishiin nam sun keetuun hin jirtu innaam iyyu'a kan ah attam nam kan min kan kas kennuuf yette kan ol yaamnee min kan duub irra sun geennee qaa urre qaa nam kan gatarraafne akka isaan dharg tolchina jette bicha tan kas ishii akkas gatarraaf nam sun qaa minatiin gad buuftin dagartinu isaan ishee dhiirtun iimman gara waaqaati qabdu yoo ammine nam kana rifennoo qabduufa dharge kan woo jedheen gurba fayyaa hin qabneen gurbaki ati namsa tan taasisti lakkisanii jedheen hayyooleen diiniyaa mal kan hin daawwotti isaan kun maaniif akkan dubbata jette innin waaqa baar attam dubbisun dubbete aw innan fayyis abbaan nan fayyis waaqa lakkisi isaan bayyaarraa ijaajetti lakkisi won ishin mamette dubbete marsu halage kamo jedheen iseen maaniif akka mametten jedheen tamii xirqomaadheen namkan namsi tantaasitti lakkisan jedhen immuu lafa kee ijeemiin jedhen ani isinii baratten fedhaa ilmu waaqan jabeennaaf dandeettaa inni namsi nama lakkisuun hin qaba kan isa namkuun kafayyaa hin qabne moo jedhen lafa kee moqee kafudhadhe galle jedheen kan namsi malum sun lafa kee ijeeme innamaan bara sun dhabbechiis shangaaye malum sun faarii waaqaatti dhaabkamuuntu akkanni taate takka waan akkaatan dursaa fuuldur hin dagarre ariya isaan lilla jabeen qabduunee ka irraaf yoo gara akaraanne mana inni waaqa kudhani torbi laala guyyaa abuuta tokko isaan baree mahaalaa deeqe nam harkanaafaa xajjir hayyooleen qaallolea tadiiniya talabsun jirtu isaa gaadatii feeti wan immidhaas barannoo feeti ishiin ishiyaa isaa nam kan fayyisee aminen dirbuu diiniyaa tokko cabs feeti maana shariyaan su washeet guyyaa akkas abuuda sun nam tokko wo'iitoo hin jiru etti isaan nam har naafatiin woo jedheen lafa kee wanta hamtuwa maan jedheen nam walbatiin guyyaa abuuda wanta sa midaase muu wan hamtu midaase jedheen lubbu baase muu hi ijjeesen jedheen nam walba cal'edhe callise isaan on jabeen innama suni dhargee namamoo jedheen harka diriirfadhe deen malum sun har nam suni qajjeele malum sun fayyee dansa ite qaalolin diiniyan tun takka akkaan hin feene malum kan gati yaate talaa isaan ijjee isaa midhaaffette wan jar gurda diinee ka'ati maan iramamette ishiin nam kan ka har cabeessaa kanaafa kan haajarra qabdi
Yooti nam kan nama haajaarraan qabu.
qom dubbette haa wan ishii mame duuduu ishiya akkuma isa shitaakaa ta'e dubbette hariya nuti jeelalaaf rifennoo innama kun irra qabaan iddansa maraa agar innamaan akkama shariya diiniya ta ishiya jabeeffette it jabaattee ta waaqa lakkifti makkoosotan hin midhaasina rakkisa gugurdaan diiniyaan tun won amta shariya cabsaatee callaa diddi lakkisi dubbi dansa ta waaqa ta isaa namka namkanaan fayyistan hin dagartu ficha kudhan saddeeti ilaala gaaf tokko isaan baree hor tokko innama birri barsiise halkan sun dagirtisatiin moo jedheen hortan garas nufoofsa jedheen innin guyya mizimma inna barsiisa oole dub guddoo kafennoo qaba kan hoboloo isheen innaan dub mugaatiin qabattee raf malkan xiqqoo innaan bubbees dha bisaanii guddoon dhufu kan goofu kaatee ejjettee bisaan akka isaa ta'e obbolona fudhanii gargalcha fedhanuu ta'an daddirtii tun ta dursaan hojii hortumuu guuraa qabu ishiya gootuun tuddhuftee hamtuu itaatuun hin beetti malkan guddoo irra muddamtu bisaan kan kan caarte kulliftu qaallich qaallich qaallich qaallich hirriba kee nuti duduun feeta kan isaan lafa kee qilleessaan callis jedhe deebi kan woo jedheen dagirtiyatiin iseen maaniif akka muddamte jedheen iseen arreen imaan hin qabdanu jedheen kan dubu dargalte ooloo nam bubbeessaaf qilleessinen is dhago kun iseen hoo hariya isaan akkum innin gaaf gan birrii birrii duraan daf jiru arne akkas jira wowwon amtan mashanu amta akkas jirtu dhufte lila sit jabaatu atini akkum hirtoole suni akkasi taata oo iman qabaata akka wan walba harka waa akas jirtuuf tuun kudhan sagal ilaala bare walba ta'ii isaan deequ innamaan faanum is yaaye waadii isa caqasa mal tokko nam tokki dhufe fuul isa duritti dilbiifate nam kun maqaa isaa jeeroodhani innin gugurda diiniya tokkisa jeeroon is sossobeete
Hoo isa isa intalli tokkuloo irra duuti koo na fayyis.
isaan kubaalee eegiyee isaan wal yaane kan innama birrii faanis ka'e ni tokki jira ka gan kudha lama dhukkub dhiigaa qabdu ishiin dak innama wallaan birrii gargara dheettee wallaanettee ammoo gammiin fayyine mal ishiin isaan jira dhageette malkan dheettee caqaftee akkinin is fayyisinen gaafennoo baate akka shimametti waan silaate isa calla qole aannan hin fayyaadde malkaman innamaan isitti dhabbamee caaree kan dibbisu laan iddoo namaatiin baatee dhete wayaasa akkan qabette mal ishii wayaa qabette malumsun dhukkub ishee fayyite malkan isaan ishiyaa dandeettaan naf isa sabaati hufubet kan gargare oontan qoledhe kan dugda dirtii ol gaafette maan isa maaliif oontan qoledhe kanan gurba marsee akkas dhabbee ciisu attam inni namis qole innama dudu sun qola inni dhabbee ciisu akkan jedhaa jette kan washeete isa ati innama si marsee ciisu hin dhagartu maaliif akka jettetteen ammoo isaan ilaaltum irjir namis qol borbaata kan niitiin taan isaa laf dheette hollet muddamaan isaan woon jedheen intar imanke has fayyise jedheen nagayaan ijeemi dhukkuba kam kee fayyaarra qabaadhe jedheen Kirtana isaan namis qoli hin beeku innin hin beeka ammoo ishee ishiin won ishii midhaasit uf dhagarsiistedha won tokkton waa gara dhosin hin jirtu gaafinu dubbii isteennaaf aw wannu itaam in hin dhagoen ammoo waan hin dhaga'a waanin bare wolba hin jira won wolba hin beeka amine dandeetta won wolba hin qaba ficha illamaani akkum innin war jaares kas ijeeme ir jiru dhiir tokko isit dhufte woshii jette
oo jaaro intal baaduute qaalichirra faasini lakkis maddi ije
ammoo isa won jedheen hin sodaatini dhugonfed kan won jedheen daqis marsite achi duutuu hafaa jedheeni ammoo yohaanaa petroo yaaquba lukaasaa jedheeni waliin yaate mad ishiin bare warra geet dibbees booyaa guddiyoo hamaat jira isaan dhufe iseen maaliif akka yuultanii akkan dibbiftanii bootten jedheen intal takka hin duune hin rafti ishiin kofoltee ammoo malus qacoo itti dhaatti isa isaan nan walba minka isaa yaadheeni ammoo jaaresi nadheessati yoo hirti isaa sadeen waliin min waliintiin bare intaltiin tuute ciiftu harki ishii fuudhe won jedheen intaltiqetti lafa ka'i malumsuu intaltiin lafa kaatee ijeemmaas dhaabde kan isaan jaarosiin sagaleet kan jedhee intaltan baretan nu maan irra baren
isaan dandeetta nam du'inne kaasuun qabu ishiin sun dhugum amminne wontun won nam dhibii midhaasumu won dhibii tanu baren maan
nu lubbuu in sodaan wonu daq dhugoonfatti ta'an won sodaan hin qabnu immanaaf dhugoonfannoonneen isaa keessa jirti mallu duuninne isaan waliin gara waaqaadhan
ficha illama tokkoo ilaala aadaan qabila israa'ela innama dhibeen awa qabila dhibeen wottiin daramenu mal tokko isaan dobla tokko lilla daddoo sabayaarraa jirtu dhaqe bakka daddoo suunnen otuu isaa onum dhageetti daddoo sun niitii tokki jira intal dubra qabdi duub intal tishiyaa sun jinni qabdi kan dhufte isaa kadhette jinni tan intal takka sana baasette isaa won ishiyan jedhe dursa ishiya sagalee ilmaan feetu duudu nyaatee quufti dansa maana sagalee ishiya dura fuudhanii sarreen ejjisaatiin qomamu ahee dhugumaa ammoo sarreenen namatti ijjette sagalee tahan baatan ita ijoollee tahan hin nyaatti jetteen isaan guddoo majjiibuu ishee sun irra gammadee jedheen ka'atiin akkan dubbette beeni gali intalteenne jinniin akka sabaate jedheen maana mammaaqsuni hadha geetteni isaan won jedhe dursa innin dagizreela callaa qarqaratti dhufeedhe mad innin nitituun qarqaare wonnaq akeek abbaa warraa kan sagalee ilmaanii fuudhee sarreeni darbeteti ishiin tun lilla jalliin fakkaatti ammoo isaan nititan jeelan itkan innin lilla ishii gara ishiyaati qaba ammoo innin imman ishii gara ishiin jirtu hubannoo fedha ammoo nitii washeet sarreen hambaa sagalee ilmaanii irra buutu hin nyaatteedha imman ishee lilla jabeen qaba bakka mana sagalee hambaa tajiddinni taanaan sarreeni darbennoo baate iseen woosa akka ilaalte isaan jibba qabila wal jibbitu barsiisfedha hiyyooti inni baratan niitituun akka ishiin imman isaan dhugoonfet qabdu aggar hubannoo fedha waan nam walba kabad walba jiraatu haajarra qaba dhunun beeka inni aadaa ishii midhaasitti haajarra hin qabu qabiila ishiin itaataa jiran qabu afaan ishiin dubbataa jiran qabu wala raangi isheenan hin ilaalu waan wannu jedhe nam tokka du'e hor ibidda isheen hin fedhu jedhe isheenan walba dambi ishee ofi gaabbite duub jana dhexxiit feedha piicha ilma lama ilaala madhiisaan bara tanaa ka'e daddo saydooniya dhaqe ash geennaan innamaan nam tokko ittiin dhufe nam sun gawwaalaaf hin dhagoo amminen qomaan hin dubbatu kan isaa kadhattee sosobete fayyisetteen isaan nam sun fuudhee bare ulma ishii lamaan calla waliin yaate isaan gur nam sunii qubichuu isa qoleeni amminen harki isaa hancufittufee dub afaan nam sunii arrab isaa harkaa'e kan dubo ilaalee wan jedhe baned jedheen malum sun nam sun laf dhagee amminen agda isaa dubbennoo dhaabe innamaan wan sheekkaa ta'e isaan midhaastan guddoo irra shangaan isaan nam tokkinne itti himinaadheen ammoo innaan sun takka afaan hin qabenne gar walba dadda walba dettee odeessit wantan innaan moo jedhe won walba ta'e midhaasu qommuun midhaasa inni nam gurgawwaa laf dhageessise ammine kaa hin dubbanne inni dubbisa atin ak nam laf hin dhageen aaw kaa qomaan hin dubbanne dhiib qaba hin dhagarta wondaddi sitiyyetti ati nam gawwaa laf hin dhageettu waa afaan beenne dandeette innamaa walii haasottenu hari gaafi yaatin teppitan akkasitti agdasaan dhageetta ammoo dhageettan ati atin dhageette gurkaa dhageette lakkisi takka gurke dhageette dabarte oninnen kaayenne aknu aawo akkisen waaqiti taate akkana atin ishiya waan in on sibane gur sibane akka dubbii isa dhageette onit qabeet feeta duba aknu baannu ishiya dubbii ati gurrit dhageette gurbanette onit qabet dansa ficha ilama sadii ilaala isaa firti isa laf beseeyda edendette mal ishin ash geette innamaan tokko nam ilballaa tokko fuuta dhufteeni isaa kadhette fayyisetteen isaa nam harqabee fulee jeemeeni qaarka sabeen mal ishin lagid baate ulm geette isaan hancuuf isaa harkisa tufete ilnama dibe kan harkisa fuule fuul nam kuuni ilnam kuuni qoleeni kan wani dhayar laf dhagarta nam ilballaan won jedhe wad argaa amma wannan dhargi sun mukan fakkaatti amminen hiisan harkisa ilnama harkaayete maalum suni iltisa baramteefi inni won walba agdasa dharge kan isaan nam kun luka gajjeebis dirbuusa nam ilballaa gudda gammaate kan inni nam ta'u won walba dhargu dursa inni dukkan lakkisi won dhibi kasoollee hin bulle ari ina birri jir ka ardu kan kas oole bul lafin dhagar ajili baldaa an ilishiyatti ballaa hin jedhu ammoo il on kasa ta isin lafaan hin dhagar tanaat ballaa jedhe malnu isa onteen kasan qabaatin akee akka namil ballaa kan kan laf dukkan akkas jeem kana isan wo jedhe an ibsa duniyaa kanati jedhe wonu ibsa isa tan qabaan lakkisi dirbuu san yaanu jedhe piikcha illama afur ilaala isaan petro yohaana yo yaaqob fuudhee dhakaach waliin yaabdee waa kadhanno yaate mal ishiin gachachaate inna birri dhagarte kan wal mormee caaree dhaqisu ilaalteen akeek sun hirtiyaaf yoo dagga gurda diiniyeetti wal mormu mal ishiin ishee isaan garan dhuuf dhagarte guugettee dhexxee salaamte isaan iseen maal wal moromten jedheen kan nam tokkoon jedhe kaalech gurbata kajinni qab hirtiyetti hin dhufe jinniin tunneen gurba kan dubbii keessa fuute mal isheen dhagarte maalumsuun gurba kun fuutee lafaan dhoottee butamee hoomacheeffatee ilkaan qare maalumsuun amminne gurbaane dakirtiyaa gurbaa kan jinniin keessa baasa jedheeni ammoo akka fattee keessa baasa.
kan isaan jedheen hee iseen dak hin dhugoonfen ani pakka yoom iseen waliin teenna pakka iseen arreen takka hin dhugoonfetin gurba sun haqotuun maal ishiin gurba fuutee dhufteeni gurbaan isaa fuuldurge jinni malumkaan gurbaa kun kasa darbette dhabbuufte malkan laf dha'ee gangalatee gurbaan sun hoomee cafaan cabse isaan abbaa gurbaa gaafate gurbaan kun yoomi as akkan jiraadeen kan abbaan wan jedhe
gurbaan kun ufin ilmaaniiti akkoo hin jira mara agar bisaan fakees buuftee ibid fakees buuftee ijjeessa feeti woo addan deettee woo itaatu nuti rifadhii nu gargaari isaa wayideen maani dandeettaa ashana won wol bagar waaqasi dandeettaa qabdi hin beeddu won duudu hi'i taate tak dhugoonfatte maluuf sun abbaan woon jedha anin dhugoonfadha dhugoonfannoodhaaf har'a fuudhi wonnaan dhugoonfan duunat kenni isaan ishee namaan dhuf dhargennaan maluuf sun jinni amrishe gurba kasa hadhe manna wal ba'achi rakee dad hirtiyaan isa gaafete maanum gurgurba sun atin jinni kasa yaadin jetteen isaan wedheen amta dhaabotan sitii kadhaa guddiyo it kadhat fedhanii jedheen